iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na oriyane itanga ishaka nanjye ndabaramukije mwiriwe neza mwese nshuti muduteze amatwi wiriwe neza nawe oriyane mwiriwe jeni ye mu kanya rero turabagezaho ikiganiro muri isanga turavuga ku ngaruka z'ihindagurika ry'ibihe twibanda ku mvura nyinshi iherutse kugwa mu ntara gitega mu burundi ikaba yarangije byinshi turaza rero kubaha umwanya muze kubaza ibibazo abatumire bacu cyangwa se mutange n'ibitekerezo ariko muri uyu mwanya reka duhere ku makuru avugwa ku burundi horiyane itanga ishaka urakoze cyane jeni mukankusi intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu biyaga binini mu rugendo arimwo eh, Thoma- thomas periello mu- muri ako karere muri aka kanya uno munsi yabonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida petero nkuru nziza nziza muranku- murantunga ejo naho yabonanye n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sindimwo bimwe mu byo yashikirije nyuma y'aho babonaniye yavuze ati
We certainly think that civilian protection uh, here is extremely important, and that uh, any threats to human rights or life here, whether they have an ethnic component or do not have an ethnic component, are very serious.
ati ni ngombwa ko twiyumvira kandi tugatangura hakiri kare ibikorwa byo gutabara no gukingira abanyagihugu imbere y'igihe mu gihe ho- kwaduka uruhagarara ati tubona ko ibikorwa igikorwa cyo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu ari igikorwa gihambaye cyane kandi ico kik- ico ico icoba cyose kibangamira agateka kazina muntu n'ubuzima bw'abantu haba ikiza gihagaze ku moko cyangwa kidahagaze ku moko cyose gikwiye gufatwa nka nkama ku rubuga rwa twitter naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yavuze ko ashimira uburyo leta zunze ubumwe za Amerika zibandanya gufata mu mugongo Burundi ahandi naho inyuma yaho utu- u- utunganirije ibiganiro mu ntara zitanu umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi sendi senidi umenyesha ko ico ico abarundi basaba ahanini ari uko ibwirizwa shingiro ry'uburundi ryosubirwamwo rikandikwa ku buryo ridatera impari uwo ari we wese ak- a- a- akaritahura na cane cane ku bijanye n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu uyu mukuru w'umugwi senidi musenyeri justin nzoyisaba yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ya- kuri uno munsi wa kane yanavuze ko umugwi ura- aramutswa utazo- eh, eh, hu- utazokwihutira kurondera abanyepolitike bahunze igihugu kuko bamaze kwitura uh, umuhuza museveni ni inkuru twategurira mugenzi wacu eloge buri kaneza intara zimaze gutunganywa muri ivyo biganiro gushika muri zitanu izo nazo ni gitega kirundo rutana kayanza na bujumbura benshi bakunze kwita bujumbura rurare ivyo biganiro vyatunganijwe hagati y'amagenekerezo ya cumi n'umunani na mirongo ibiri na kabiri uku kwezi kwa mbere imigwi yari yatumiwe iratandukanye abanyepolitike abaserukira amadini n'amashengero amashirahamwe yigenga abaserukira abajejwe intwaro imigwi y'abantu bakumiriwe nk'abanyamwema abagendana ubumuga abatwa amahuriro y'urwaruka n'abakenyezi abasirikare n'abapolisi abahoze ku rugamba hamwe n'abakukuruke bo mu bisata bitandukanye iyo migwi yose yabazwa kwishura ku kibazo kimwe rudende umuti wotorwa kugira ngo demokarasi irame mu burundi musenyeri justin nzoyisaba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi cndei amenyesha ko icatumye habazwa ico kibazo ari uko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe iyo habaye amatora mu burundi hama haca haduka ingorane mbega none inyishu baronse n'izihe umuti basohoye mu ncamake byose ntitwo bidondagura ariko baravuze ko hakwiye gusubirwamwo ibwirizwa nshingiro guhana abagiye barakora ibyaha kuva mu myaka mirongo itandatu na rimwe kwanka baranse umuzo wa ya- b'abasirikare maprobu baravuze kandi ibyo kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu no kwihweza kugira umwihwezo w'i- w'amasezerano y'iyarusha gutegura ibikorwa by'urwaruka kugira ngo barondere akazi urwaruka hanyuma rero no kwiyamiriza intwaro z'umukazo intwaro z'umusumiranyi zimwe twita kudeta mu gifaransa mu vyashikirijwe hari icashimikiweko kurusha ibindi nk'uko vyemezwa na musenyeri nzoyisaba abarundi uko biboneka benshi basaba bati subira eh, nimusubiremwo muhinyanyure ibwirizwa shingiro cyane cyane ariyo ariryo ryavuye ko izi ngorane bamwe bitwaza ngo manda ya gatatu ni ukubera ko ryari ryanditswe nabi bamwe barisoma gutya abandi bakarisoma gutya rero bakwiye kuryandika neza ku buryo bose buvyumva kumwe ba- bitarinze kugorana bitarinze gusoba- kuzana umuntu arinda gusobanura arakoze cyane eroge buri kaneza ahandi naho ya disababa muri etiyopiya burundi bwongeye gutorwa kuba mu kanama k'amahoro n'umutekano k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ikiringo cy'imyaka ibiri u rwanda narwo nyine rwatowe kuba muri ako kanama murakoze
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikaze mwese muri kiganiro muri sanga uyu munsi turavuga ku ngaruka zihindagurika z'ibihe zirimo kuboneka mu mpande zose z'isi ntizasize u rwanda cyangwa uburundi muri izo ngaruka rero ziboneka ku isi harimo amapfa atera inzara harimo imvura nyinshi iteza imyuzure iyo myuzure ikangiza byinshi ibyo rero byangirika birimo eh, eh, birimo guturuka kuri izo ngaruka zihindagurika z'ibihe nizo tugarukaho muri iki kiganiro muri isanga turabaha umwanya mutubwire niba izo ngaruka zarabagezeho naho iwanyu aho uko byifashe aho muri hose rero haba mu burundi mu rwanda n'ahandi muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara muri iki kiganiro twabatumiriye bwana george nshimirimana ni umukuru w'abadepite batowe mu ntara ya gitega Uh, aba aba bakaba barimo kwere- kwegeranya imfashanyo yo guha abangirijwe ibintu n'imvura twatumiye kandi na bwana mayange hermenegilide ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi muri iyo ntara ya gitega muze rero kuduha telefone zanyu tubahamagare mubaze ibibazo mwifuza gusobanukirwaho mushobora kutwandikira mu butumwa bugufi mu- kuri telefone yacu ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ikaze rero mwese aho muri hose mu rwanda no mu burundi n'ahandi nk'uko rero nari maze kubivuga eh, turavuga ku ngaruka zihindagurika ry'ibihe urugomero rw'umuyagankuba rwubatswe ku ruzi ruvyironza mu ntara ya gitega rwatwawe n'umwuzure kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa ibyo bikaba bizatuma umuyagankuba umuriro w'amashanyarazi ugabanuka mu burundi mu gihe utari unahagije nk'uko bivugwa n'ushinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ku- mu kigo regidezo iyo mvura rero ntiyononye urwo rugomero gusa kuko mu makomine ya itaba na makebuko ziri mu ntara ya gitega hangiritse inzu zigera ku ijana na mirongo ine n'esheshatu harimo amashuri n'insengero imirima nayo yahuye n'urubura kubera ahantu hangana na hegitari hafi ijana hangiritse abayobozi bakaba basaba abagira neza kubabonera imfashanyo yihuta yo kugoboka abahuye n'izo ngorane mbere rero y'uko dutangira ikiganiro muri isanga reka nsabe abo ku buhanga bw'ibyuma babanze badusubirizeho inkuru twateguriwe na mugenzi wacu fidele d'antoine nsabimana kuri icyo kibazo cy'imvura mu gitega urwo rugomero rw'umuyagankuba rwubatswe ku ruzi ruvyironza ku ruhande rwa komine bugenda ni mu ntara ya gitega rwatanguye gukora mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo indwi n'umunani akaba aribwo bwa mbere ruhuye n'ibibazo vy'umwuzure kuva rutanguye gukora mu ntango batararuhuza n'izindi ngomero mu gutanga umuyagankuba mu gihugu rwakiriza amatara intara za gitega karuzi na ruyigi inosa irambona ajejwe igisata co gukwiragiza umuyagankuba mw'ishirahamwe rijeje gutanga amazi n'umuyagankuba mu burundi regidezo aratubwira ivyononekaye ibintu vyononekaye kuri runo rugomero rwacu vyatumwe n'imvura yaguye nyinshi cane mu maprovensi ya muramvya na mwaro na kayanza ivyononekaye ngahe iwacu mwabibonye eh, ivyuma vyacu vyaratewe n'amazi bica bituma santrale ihagarara ivyuma twovuga hari ivyuma bita mu gifaransa hariho tiribine ubu iri mu mazi hariho ico bita alterinateur ico alterinateur rero kubera gifise ibitsinga ubu amazi yarinjiye mu nsinga bica bituma abatekinisiye baraca umuyagankuba kugira ngo ntihabe amadega menshi cane inosa irambona aratubwira n'inkurikizi z'iyononekara ry'urwo rugomero birafise inkurikizi ikomeye cyane ku kubera iyi santrale yafasha bikomeye cyane kuko iyi santrale yatanga emegawati desa ico rero bica bituma yuko ubu haca haba ingorane zikomeye cyane kuko iyi megawati izi emega desa twahora turonka ngaha kuri santrale ubu ntizikihari Ha- iyindi ngorane ishobora kuzoba tuzogerageza kuri duke twari dufise tubandanye dutanga kukwera murazi yuko igihugu cacu ge- gifise mm, ingorane ku bijanye n'umuyagankuba ivyononywe n'imvura yaguye muri iyi nzu yaraye irangiye si urwo rugomero gusa kuko mu makomine ya itaba na komine makebuko zose zo mu ntara ya gitega imirima n'amazu vyarononywe n'imvura nk'uko bimenyeshwa na adolphe nshimira umuremyi musitanteri wa komini itaba imisozi yahuye n'ingorane kurusha iyindi muri iyo komini arongoye ni gihamagara ruganza kibogoye buhunda na mugomera ahagurutse inzu zirenga mirongo itanu na zitandatu amashuri y'intango atanu hamwe n'amashengero atatu yaraguruwe n'umuyaga w'igihuhusi wari muri iyo mvura ku bijyanye n'imirima musitaneri nshimira umuremyi avuga ko amahegitari hagati ya mirongo ine na mirongo itanu yononekaye cyane ibitegwa byahaboneye akaba ari ibitoki ibigori n'imyumbati byakubiswe n'ubura rwaherekeje iyo mvura y'igihuhusi muri komine ya makebuko imitumba yahuye n'amakuba y'imvura gusumba iyindi ni rwanda na ntita nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu batowe kuri iyo mitumba kapitorina simbavi imbere umukuru w'umutumba wa rwanda amenyesha ko isengero katolika y'Makebuko ryagurutse cyo kimwe n'ishuri shingiro riri ku mugwa mukuru wa komine makebuko kapitorina simbavi imbere abandanya amenyesha ko imirima y'imiceri yari mu mwonga w'amavuvu yatewe n'imyuzure bigatuma imiceri abarimyi bari bahejeje kubadika itwagwa n'amazi abari bakirindiriye kubadika ingemwe z'umuceri nabo ntibabaye bagishobora kubadika kuko amazi aca abarengera nabo ubwabo bamwe mu barimyi bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko ubwana bwapfutse umunwa kuko igihe cyo kubadika umuceri giherana na kuno kwezi kwa mbere abo barimyi bavuga ko mu gihe botera umuceri mu kwa kabiri imvura ishobora gucika kare mu gihe igiterwa cy'umuceri gikenera amazi menshi adolphe shimira umuremyi asaba ubushikiranganje bwo gufatana mu nda n'abandi bagira neza bose babishoboye kugarukira ku banyagihugu bahuye n'iyo mvura y'igihuse ivanze n'urubura kuko basigaye ari ba ntaho nikora musitaneri shimira umuremyi avuga ko n'ibitoki byahora bigoboka abarimyi byahutaje ubu bikaba biryamye hasi imfashanyo asaba ko zo kwihutirwa n'amabati n'imisumari kugira basanurire abamazu yagurutse n'imbuto ku barimyi bahuye n'ibyago by'imvura igitega fideli d'antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
fideli urakoze cyane kuri iyi nkuru inshuti rero mukurikira ijwi ry'amerika fideli d'antoine ababwiye muri make kuko ikibazo cyari cyifashe imvura ikimara kugwa mu ntara ya gitega uyu munsi rero nk'uko nabibabwiraga baba bagifungura amaradiyo yanyu ikaze mwese uyu munsi turaganira ku ngaruka zihindagurika z'ibihe zirimo kuboneka mu mpande zose z'isi u rwanda rurimo uburundi burimo n'ibindi bihugu muri izo ngaruka rero twavuga nk'izi mvura zikomeje kugwa zikaba zitera imyuzure irimo guhitana byinshi ari nabyo rero tuganiraho mu kiganiro muri sanga uyu munsi turabatumiye mwese ikaze hanyuma twabatumiriye bwana george nshimirimana ni umukuru w'abadepite batowe mu ntara ya gitega ubu barimo kwegeranya imfashanyo yo guha abangirijwe ibyabo n'imvura y'imyuzure yatumye rero ibintu byinshi bihononekarira bwana nshimirimana mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika
bwakeye neza mwiriwe mwiriwe ndabashimira cyane rero kuba mufashe aka kanya kugira ngo mutubwire uko ibintu byifashe aho ngaho iwanyu mu gitega reka mbanze mpe ikaze nanone na bwana mayange hermenegilde ikaze bwana mayange
murakoze cyane ye mbashimire rero mwese kuba mufashe aka kanya kugira ngo nyine tuganire bwana mayange hermenegilde ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi muri iyo ntara ya gitega nagira ngo rero abatwumva muze kuduha telefone zanyu bamwe mwazitugejejeho muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara telefone yacu ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe mwaduhamagara rero aho muri hose ijambo ni iryanyu ni radiyo yanyu bwana george nshimirimana muri umukuru w'abadepite batowe mu ntara ya gitega ubu murimo kwegeranya imfashanyo yo guha abangirijwe ibyabo n'imvura mbere y'uko tugera kuri icyo kibazo nagira ngo ku kibazo cy'imfashanyo nagira ngo depite nshimirimana muri make mutubwire uko ibintu byifashe aho ngaho mu banyagihugu muhagarariye mu nteko ishinga amategeko abo bahuye n'ingorane ziturutse ku mvura byifashe gute muri iki gihe
murakoze cyane nk'uko mubivuze njyewe ndi umwe mu bashinga amateka batowe mu ntara ya gitega muri kino gihe tutariko turatora amategeko turi mu karuhuko k'ukwezi kumwe turi ko turagendera abenegihugu badutoye na cyane cyane mu makomine yagize ingorane agahitanwa n'umwuzurira w'imvura yaguye ari nyinshi aha ndavuga komine itaba komine makebuko komine mutaho reka ndetse na komine bugendana kuko nk'uko mwabivuze rurya rugomero rw'umuyagankuba ruri muri komine bugendana ubu rero turi ko turaregeranya cyane cyane ibiharuro eh, bijyanye n'ingorane zashyitse imihana yasambutse amazu imirima yatwawe eh, ka- tukaraba nyine abanyagihugu bamerewe eh, tukongera rero tukegeranya eh, ibitigiri bijyanye n'ingene umuntu yoshobora kubavugira ngo abafashe ariko mugabo tukaza turabaramira eh, ku cyo dushoboye kuronka Eh, nk'ubu muri komine itaba na komine makebuko twarabashitse ko eh, turabaramira ku byangombwa bishobora gutuma baba barabaho Eh, uno munsi twari muri komine mutaho Eh, nk'uko twabibonye amazu yarasambutse abantu barara eh, nko hanze mu tuzu bazingazinze nicyo gituma twashoboye kubashyiramo uturengeti eh, turabashyira nk'udutenge kugira ngo babe barakenyera eh, turabashyira nk'udusafuriya kugira ngo babe bararaba utwo bakinjikamwo eh, turabashyira n'amasuka mbere kugira ngo ntibihebure babandanye barima eh, turabashyira n'udufungugwa mu two twashoboye kuronka eh, ariko ibyo ni ibyo umwanya mutoyi eh, turi ko turaraba nyine twoja hirya no hino turabe ko twabarongera udusakazo kugira ngo barabe kuboronka aho bakika umusaya eh, eka nk'uko mwabivuze iki kiza c'imvura uko kiriko kiraza kironona vyinshi mu mihana eh, nicyo gituma rero twebwe nk'abatowe n'abanyagihugu turiko turageza kubegera kugira ngo turabe ko twobaramira Mhm. iyo mfashanyo se murimo kwegeranya murimo kwikura hehe ni ni leta irimo kubafasha murimo kwifashisha n'abaturage murimo kuyikura hehe
Eh, ni mu buryo bubiri ubwa mbere abanyagihugu bonyine ukwabo abatashikiwe n'izo ngorane barafashanya Eh, nuko nk'akarorero nko muri komine makibuko na itaba baramaze kumvikana ingene eh, bubakira amazu eh, abo yasenyutse Eh, natwe rero icyo dukora eh, tukegera imirimo ya leta eh, nk'ubushikiranganji bujejwe gufatana mu nda eh, tukadodora mu biro bya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu eh, tugashobora rero kuronka bimwe bimwe mu byo turiko turabafashisha Mhm. ndabashimiye cyane bwana george nshimirimana noneho reka duhe ijambo na bwana mayange hermenegilide ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya gitega iyo ntara nyine yahuye n'imvura yateje imyuzure ikangiza byinshi muri iyo ntara iyi ntara ihingwamo cyane igihingwa cy'umuceri abantu bateganyaga guhinga hari n'abari baratangiye guhinga bifuzaga kurangiza gutera umuceri mu gihe gitoya none amazi ibyo bari bateye yabirenzeho aba bahinzi bwana hermenegilide mwabaha nama ki bakora iki muri kino gihe
egome nivyo nk'uko mubivuze ico kiza kijanye n'umwuzurira cateye iyo myonga yari isanzwe itunganijwe kugira yakire igiterwa c'umuceri Eh, nk'uko mubizi aba mbere bari baramaze gutera uwo muceri muri iyo mirima Eh, hanyuma ubu ubu ni senyerere yari- yaciye izira yari imaze guterwa ubu rero icyo twavuga ni uko cyane cyane mu myonga icamwo inzuzi za ruvyironza na ruvubu niho usanga harasinzikaye cyane kurusha ahandi ayo makomine ya za mutaho bugendana igice ca gishubi igice ca giheta tutibagiye no ku mitumba aho nk'uko umushingamateka george nshimimana yajeje kubivuga itaba na makebuko ku mitumba yasinzikaye ubu rero icyo twavuga tuganura abo barimyi ni uko batoca barera amaboko kuri ibyo bihegeje gushika Eh, nivyo baratubwira abahinga yuko ari kiza cyitwa erenino icyo nacyo bakavuga yuko kitagiye kurangira muri uku kwezi kuza ko gishobora kuzoshika mu kwezi kwa kane gushika kwa gatanu byumvikana yuko bigoye kuko muri iyo myonga cyane cyane cyangwa inzuzi ubu n'urudengeri womengo ni ikiyaga cimukiyeho bigoye kugira umuntu ngo yobabwira ubu nyene bace basubira bashireho umuceri kandi amazi atarahera gukama muri go ariko rero muri ico gihe impanuro duca tubahanura Mhm.
nuko boca cyane cyane ku biterwa vyo ku musozi Mhm.
baki- ni vyo mu mwonga hariyo n'ibijumbu ibijumbu bisanzwe bisahiriza cyane gose Mhm.
Eh, twobahanura yuko boca babandanya bijukira ibiterwa vyo ku musozi mu kurongera yuko mu myonga hasubira kubona Mhm.
bagateragira ivyo bijumbu Mhm.
eh, baga- bakijukira n'igiterwa c'imboga na cane cane gisanzwe cera hakiri kare Mhm.
gutyo ivyo biterwa birashobora kuba birasahiriza Mhm.
kurindira yuko tworaba uko imyonga itera igenda yuko amazi atera akama Mhm.
kuko n'igiterwa co gutera uwo muceri kirafise igihe kimara Mhm.
hamwe nk'uko abahinga babivuga gushika nko mu tariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa kabiri eh, eh, ivyo biba bikiri uko biri uyu munsi Mhm.
vyogora yuko uwo muceri uheze ugaterwa mu myonga Mhm.
yego rero kabuhinga duca tu- dukora imirimo cane cane ku mitumba Mhm.
kugira ngo duheze dutere ibiterwa vyobandanya bidusahiri- bibasahiriza Mhm. si ukubaca intege ariko ndumva icyo gihingwa cy'umuceri nyine nk'uko mubivuga gifite igihe gihingwa nibigeza mu kwezi kwa kane twizere ko bizarangira mbere yaho ariko hari igihe cyo gutera nyine uwo muceri birasa nk'aho uno mwaka umusaruro w'umuceri utazaba mwiza ndumva murimo mushishikariza abantu guhinga imusozi kugira ngo bahinge ibindi bihinga bishoboka mu gutegereza ko hari icyakorwa aho hari amazi hahingwaga umuceri aho niha- nibitabasha ko umuceri uhingwa aho ngaho amazi amaze kumuka bashobora guhingamo ibindi bihingwa
egome nivyo nivyo igihe umwimbu twari twiteze ko tworose w'umuceri ni ngombwa uzogabanuka ci- kuru- cane kubera yuko imyonga idatwagwa usanga eh, barawuteyemwo ariko tukazo- tukazoronka umwimbu muke kubera umwimbu twahora tuwuronka cane cane aho hasanzwe haca amezi me- amazi menshi ari naho hahuye n'ingorane cane hababaye hamwe rero twotombora intuze icyo kiza kikagabanuka nk'uko nabivuze turashobora guheza tugateramwo ibindi biterwa atari umuceri turashobora guteramwo ibijumbu cyane cyane biheza bigaca bisahiriza mu bi- mu bihe bitera bija muci icyo ni igiterwa dushobora guterayo cyane muri icyo gihe Eh, ndabashimiye cyane bwana mayange hermenegilde ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya gitega turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku ngaruka z'ihindagurika ry'ibihe ni kuri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu mwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice bin- eh, mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda mumbabarire no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kuri telefone rero turi kumwe n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bifuza kugira igitekerezo cyangwa se inama ikibazo babaza abatumirwa bacu nagira ngo nk'umwanya nduwa yezu uranyumva
yego ndabumva Eh, ikaze ku ijwi ry'amerika tanga igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo
ngo icya mbere na mbere twagomba gushimira abo batumire
Eh, barabumva twongera amarere y'ikintu twashaka gushikiriza twese ko turakora mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ihindagurika ry'ibihe hariho ukuntu umenga leta yoraba ukuntu yo- ico kibazo gishyiramo ingufu kuko turavye nka tuguye hino mu ntara ya bubanza aho nk'abantu usanga bifuza gutera ibiti mugabo ibiti ugasanga barabura nk'ukuntu babironka mu matutu ugasanga birazinze bakaba nk'ukuntu bogira nk'imigambi tugatera nk'ibi- nk'ibiti ku mitumba yo nka mu ntara ya bubanza kubera ibiti umusanzu ugerageje kubiranga hino mu ntara iwacu babanza n'ibiki ni ukuvuga bitwereka yuko mu myaka iza n'izindi ngorane zizoguma ziyongera turavye nka cane cane nk'ino ibubanza imisozi iratanga kuja imwe imwe ubona imera nk'iyi kiri ibibazo Mhm.
mba tukabona ka- kari ingorane Mm, rero nta- twe twasaba yuko leta yoraba ukuntu yofasha mhm, nta mashyamba ariho
eh Mm, reka usanzwe hanini nyine nico twasaba Eh, urakoze cyane nduwa yezu reka ubwo nsabe bwana mayange hermenegilde agira icyo akubwira niba hari uburyo babafasha kugira ngo mubashe gutera ibiti
ego Ye, mwe- mu- muranyumva bwana mayange
ego ndabumva n'ibyo ibyo uwo mwenegihugu ashikirije ashikirije impanuro nziza cyane kubera yuko twaramaze kubona kabuhinga yuko eh, isi yacu ikeneye gukingirwa kanatsinda nicyo gituma ubu kubera gukingirwa kwayo kudakwiye dusanga amazi mu nzuzi asa n'inginagina kandi mu bisanzwe amazi atashobora kugira ibara na rimwe ivyo ni ikimenyetso kimwe kidahenda cerekana yuko isi ndimwa yacu idaki- idakingiwe bikwiye ubu rero nk'uko abivuze eh, leta yaramaze gufata umugambi w'uko mu gihugu cyacu c'u burundi utegerezwa kuba umugambi ukomeye wo gukingira isi ndimwa kugira ngo ivu dusanzwe tuza turarimamwo ntiriherere mu mwonga eh, ngo rize kuziba arijo riza kuzibira imyonga igatuma ica yuzurana n'ingoga ubu rero nk'uko nk'umwaka nk'akarorero eh, hariho isekeza rihari yuko ku mitumba yose igize igihugu cy'u Burundi hazoba guca imikobeko iyo kugira ngo ishobore kuza iragabanya umuvuduko w'amazi ava ku mitumba Eh, kuri icyo nyene iyo mikobeko murazi yuko iciterwa ko ubwatsi ubwatsi kugira ngo bushobore kugumya eh, iyo mikobeko ntice isiduka n'ingoga uwo rero n'umugambi w'igihugu cyane cyane biciye mu bushikiranganji n'uburimyi n'ubworozi dusanzwe twegukira ubugira kabiri nk'uko uwo mwenegihugu abivuze eh, hariho umugambi ukomeye wo kwambika imisozi eh, kanatsinda ni eh, umugambi w'igihugu ahaho buri komine uzotegerezwa kwambika imisozi amahegitari atari munsi ya mirongo itanu eh, amakomine abishoboye aka- akagira amahegitari arenga ubu rero aho bukera bashaka tumenyesha umwenegihugu umugambi uzokorwa ku mitumba yose yuko kira mutumba uzoheza ukigirira amanamba y'ibiti n'imiburiburi ibiti bibaye bikeyi ku mutumba bire- bibe bitari munsi y'ibihumbi icumi ariko tukifuza yuko yoba ibihumbi icumi birenga naho ubwo rero leta yaramaze kubyiyumvira uwo mugambi uwo mwaka nyene ugiye kuja mu ngiro nduwa yezu ubwo harabyumvise ah, biratuma ashyira umutima hamwe hanyuma kuri telefone turi kumwe nanone na blaise uranyumva Eh, igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo blaise
yego igitekerezo cyanjye si ikindi nayo mfite akabazo gatoya n'intererano nabanza abo basigaye akabazo ka mbere Mm, nawe mu myaka y'ibihumbi bibiri na gatanu mu kiringo cya mbere cy'umukuru w'igihugu yarigeze kwijukira gutera ibihu- i- ibiti ku gihugu cyose hama twarabonye kandi byataye amahera menshi y'igihugu twarabonye ahantu igihugu cyose mbese no mu no ngaha igisagara cya bujumbura byarashyikiye ndagira ndabaze none ibyo biti byarenga umuriyoni umukuru w'igihugu yateye ntacyo byabamariye nk'iyo kugira dukinge ibukura kuko twebwe nko mu gisagara cya bujumbura baratera nk'ibiti bitajyanye n'igisagara bitajyanye n'uzuba bw'ino mbega ibyo biti nibo baba barabaye kwihenza nta cibwa cuba carabaye mbega hari ico vyoba vyarabamariye ko inkukura y'abandanye ari yayindi kuko vyasamara y'igihugu baraza kuzishura eh, none blaise ibyo biti uvuga byara- byarangiritse ntabwo byakuze nk'uko uravuga ngo bidahwanye na- n'aho babiteye
vyinshi vyarabo- vyinshi vyinshi vyase vyarangiritse mu menshi amakuru nka vya- nk'ivyatewe mu gisagara ca bujumbura nk'ibi- nki- nk'igice kimwe kw'ijana nico cameze nagira mbaze ko aho mu gihugu hagati yiho ivyo biti umukuru w'igihugu yahimirije batere nawe nyene akabijamwo ko arico vyoba vyarabamariye ko tubona inkukura ibandanya kandi vyarenga umuriyoni yereka duhe ijambo ubwo bwana mayange hermenegilde Eh, nagira ngo abanza gusubiza icyo ngicyo Eh, bwana yego nk'uko u- uh, nk'uko abivuze mu- i- ibiti byaratewe byaratewe kandi namumenyesha yuko ahatari hake ko byashoboye ku- kunaga ariko rero nk'uko avuze ngo ibiti bingana umuriyoni harya ah, ari ibiti biterwa mu gihugu umuriyoni ntibaze ngo ni ibiti byinshi kuko turacafise ah, imitumba itari mike yo kwambika uwo muriyoni rero w'ibiti avuga ni muto ariko namumenyesha yuko buri mwaka mu gihugu hategwa amamiliyoni y'ibiti atari makeyi ariko rero impingi iracari ndende turacafise ah, imisozi ikeneye kwambikwa byumvikana rero eh, ibyo biti byatewe ariko aravuga ni bike ku buryo hariho porogaramu y'uko mu mwaka hategerezwa kwama hategwa ibiti byinshi kubera yuko tugifise imitumba imisozi itarambikwa ibiti Mhm. reka dusubire kuri bwana ah, depite george nshimirimana Mm, nyakubahwa depite hari aba- abo muhagarariye bigeze babasaba bababaza ko bakeneye ibiti byo gutera nk'iki kibazo cya nduwa yezu hari ubwo mwari mwarigeze mucyumva ko bakeneye ibiti byo gutera ariko leta yabafasha
yego cyane eh, aho duca ibyo bibazo barabidubaza ndetse si kubitubaza gusa biri no muri porogaramu iriko irakorwa mu gihugu ni ukumenyesha nk'ubu ko mu ntara ya gitega uyu mwanya turiko turavugana hariho amanama nyakubahwa buramatari w'intara eh, ya gitega ariko aragendera amakomine yose n'izindi ntumwa eh, na cane cane ikibazo nyamukuru bariko ba- baravugana n'abenegihugu n'indongozi ni ikinyene cyo gukingira isi yacu harimo programme ubwa mbere yo gutera ibiti eh, harimo kandi na programme eh, yo guca imikobeko ku misozi ihanamye iyo programme yari isanzwe iriho ariko kubera uyu mwuzurira tubonye wazananye ingufu zi- nyinshi eh, buramatari nawe w'intara yacu yaciye ashyiramo ingufu nyinshi zo kugira ngo iyo programme ibandanye abanyagihugu rero ntibirirwa barabitubaza usanzwe ari umugambi uriho wo gutera ibiti nk'ubu nakubwira ko eh, mu ndwi iheze habaye eh, ka- ico nokwita kampanye yo gutera ibiti eh, ku misozi myinshi itambaye eh, iri mu makomine atandukanye y'intara ya gitega urumva rero ntibarinda kubitubaza isanzwe ari porogaramu iriko irakorwa mu gihugu Mm. Ye, sawa murakoze no, hari utwandikiye ku buhanga bwa facebook hatubwira ati muraho neza abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ati ikigaragara ni uko bizakomeza aha haravuga kuhindagurika ry'ibihe ati aravuga ko aravuga ko bizakomeza igihe abayobozi bakomeye ku isi batabifatira ingamba ati byose biterwa n'ibyuka bihumanya ikirere byoherezwa n'ibihugu reka dusubire ku murongo wa telefone pascal turi kumwe
ego turi kumwe Eh, ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
manje kuramutsa abarundi bari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'abandi bari mu makungu ariko kandi nkaramutsa n'abatumire barakumva
Eh, mfise utubazo dushira kuri tubiri bibaye ngombwa na- na ga- n'aka gatatu nogashyirako bivanye n'umwanya gerageza kubihitira mu magambo makeya kugira ngo n'abandi baze kubaza ihindagurika ry'ibihe gisubije mu gihugu cyacu Burundi ariko jewe nkibaza nti none eh, eh, uruhara rwa leta ruri hehe uruhara rw'umunyagihugu ruri hehe ku bwanjye ndibaza ko eh, uruhara rwa leta ari ntangere kuko leta iteza kugifata mu minwe eh, na cyane cyane mu guha aba- abanyagihugu ibiti imibyaro myinshi cyane ishoboka na cyane cyane irya mi- i- birya biti ah, bishobora no kubana n'ibiterwa kuko mu burundi usanga dufite n'amatongo make ku buryo abanyagihugu batokwanka kubitera bavuga yuko ari ibite- ari ibiti eh, biza konona ibiterwa kuko nti- eh, nta ma- nta- nta misozi myinshi cyane dufise yoba yigenga amatongo ntayo yaraze navuga nti ubwo uko biri kose leta yohiga i- i- i- ibyo biti biza- bishobora no kubana n'ibiterwa ku buryo eh, mu mi- eh, eh, mu matongo yose eh, arimwe y'abanyagihugu eh, ibyo biti bishobora guterwayo ata kibazo abanyagihugu baza kwitwaza ngo biza kubononera ibiterwa ikindi nacyo nibaza ni uko leta eh, na cyane cyane eh, eh, ababijejwe bajya basanzwe bafise ubumenyi muri mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe eh, bogerageza eh, gukoresha ubumenyi bwabo bafise na cyane cyane mu kuza eh, baravuga hakiri kare ingene ibihe bigiye kuzogenda ah, n'amamezure cyangwa se eh, ingingo abanyagihugu baca bafata mu kwitegurira neza ivyo bihe bigiye guhinduka ico ni kimwe ku munyagihugu nawe nibaza ko bojijuka bakamenya eh, ingene bokwifata iyo i- i- i- ibihe bihindutse eh, na cane cane bakamenya ko bateza gutera ibiti baga- bagaca imikobeko bagakora ibishoboka byose ku buryo iyi myuzurira atamadega cyangwa ata bintu byo- byononekara isubira kutuzanira mu gihugu cyacu cy'u burundi Mhm. Ye, ndagushimiye cyane pascal reka ubwo mbaze uh, depite george nshimirimana ibyo pascal avuze icyo mwakongeraho cyane cyane igisab icyo abaturage baba basabwa n'icyo leta yabisabwa kugira ngo babashe kurwanya ibi bibazo by'ihindagurika ry'ibihe cyane cyane izi mvura zikomeza gutera ibibazo mu baturage
Eh, nk'uko twebwe abashinga amateka dusanzwe mu mirimo tujejwe ari kuraba ingene leta iriko irarangura ibikorwa eh, tubandanya eh, turondera izo raporo twongera tudishikiriza leta hanyuma tuyisaba ko uyu mugambi wo gutera ibiti wobandanya cyane kandi bakawushyiramo ingufu zikomeye kuko nk'uko mubibona iri hindagurika ry'ibihe eh, si igihugu gusa ubu ririko riraba ku buryo bukomeje buzoshobora rizoshobora kuba n'uyindi myaka iri imbere ni porogaramu rero ikwiye gufatwa cyane mu minwe na leta nk'uko isanzwe iriko irabikora natwe ya, akazi kacu tukabandanya guhimiriza abanyagihugu eh, twifatanya nabo eh, kugira ngo ayo matuta yose y'ibiti ariko arategwa yambare ku mitumba eh, hirya no hino iri mu gihugu cacu Mhm. Eh, bwana mayange hermenegilde mwebwe icyo musaba abaturage nk'umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya gitega mwebwe uruhare mubona rw'abaturage ni uruhe uruhare rwa leta ni uruhe ari urwa leta n'ubuzi ari urwa leta n'ubuzi egome uruhara rwa leta leta ni uko ari- ari- ariyo dusanzwe mu ntara duserukira kuko niyo yaduhaye akazi cyo kimwe nk'uko nyakubahwa buramatari as- nawe nyine aserukira leta mu ntara asanzwe tubifashamwo ni ubwo guhimiriza abe- a- a- a- a- abenegihugu abarimyi kugira ngo bategere akamaro ko gukingira isi ndimwa iyo nayo ni uruhara rwa leta guhimiriza hanyuma leta ibyo abe- abarimyi badashoboye kwironkera bisaba na cyane cyane uburyo leta yama iza irategekanya mu mafaranga akora buri mwaka eh, amafaranga ashobora kugura ibikoresho bimwe bimwe uwo murimyi mworozi adashoboye kwironkera ubwo nirwo ruhara rwa nyamukuru rwa leta hanyuma uruhara nyamukuru rw'abarimyi borozi nabwo ni uko bonyene baheza bakumva yuko hariho ikigeramiye ikibageramiye na cyane cyane cyo gukingira isi ndimwa bagaheza bakavyumva bagafata iya mbere kugira ngo impanuro tubaha impanuro leta ibaha baheze zishigwe mu ngiro gutyo kazoheza tugas- tugi- tukigirira amana- abakigirira amanamba y'ibiti kiheza bakicira imikobeko ubwo rukaba ari uruhara rwega cyane abarimyi borozi bonyine Mhm. Eh, twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku ngaruka z'ihindagurika ry'ibihe mutubabarire hari ikibazo ku mirongo ya telefone abafite abo turi kumwe abatumirwa bacu niba hari telefone zifunguye mugerageze ku kuzigiza hirya cyangwa se kuzigabanya kugira ngo tubashe kumvikana Ah, turimo rero kuvuga ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe tuvugana n'abari mu- bakurikira radiyo ijwi ry'amerika aho bari hose Ah, mu kanya twavuganaga n'abari mu burundi Ah, uri mu rwanda utwandikiye ni uwiyita umwuzukuru wa kanjogera ati mu rwanda ihindagurika ry'ibihe riragaragaza ku- ah, riragaragara kuko iyo mvura yaguye kuko iyo mvura igu- iyo imvura iguye amazi ararenga imihanda akuzura mu nzira nyabagendwa kugeza aho polisi ifunze iyo mihanda ati ikindi navuga ni uko imvura iherutse kugwa icyangugu imvura iherutse kugwa icyangugu maze uruganda rutunganya isukari rwa kabuye rwuzura amazi imifuka myinshi y'isukari irangirika ndetse n'uruganda ibice birugize birasenyuka ndagushimiye rero wowe utwandikiye uri mu rwanda n'abandi namwe turabatumiye ibitekerezo byanyu birakenewe dusubire ku murongo wa telefone nshizirungu turi kumwe nshizirungu uranyumva kuri telefone
yego turi kumwe Eh, ikaze ku ijwi rya amerika ubwo utanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
yego murakoze cyane kumpa ijambo kuri ijwi rya amerika Eh, ni radiyo yanyu
Eh, urumva ibihe bikomeje guhindagurika ahantu hose urumva ni ku isi yose ariko nanjye nkaba ntuye muri kenya nairobi Mhm. Eh, muri kenya murakomeye muri kenya turakomeye kabisa Nuko, biza kuko nuko.
imvura ikomeje kugwa hano mu gisagara cya nairobi Mhm. Mhm.
kandi imvura ikomeje kugwa nyine ihindura ibihe ikangiriza ibintu byinshi bitandukanye Mhm.
Eh, urabona iyo imvura iguye yangiriza ibintu byinshi cyane imihanda iruzura amazi imodoka zigahagarara ndetse ejo bundi heruka kugwa amazu amwe ararengerwa ni- n'amazi nyine arinjira mu mazu ukumva nyine ibihe bikomeje guhindagurika urebye nuko n'abantu bagenda bapfa mu mu bihe bitandukanye siko bapfaga mbere urumva ibihe byarahindaguritse nyine ni kako bimeze murakoze cyane urakoze cyane nshizirungu ndagushimiye kuba uduhamagaye uri i Nairobi muri kenya Eh, reka dukomeze duha ijambo na nsengiyumva kuri telefone nsengiyumva uranyumva nsengiyumva turi kumwe ubanza ubanza hari ikibazo nsengiyumva agize kuri telefone ntabwo tumwumva Ah, hari uwatwandikiye kuri facebook melanse niyo nkuru ati ingaruka mbi eh, ingaruka ni mbi kandi ni- ni nyinshi zituma ah, rituruka ku ihindagurika ry'ibihe ati aha mu burundi ndazibona Ah, yiteguye rero kuduha igitekerezo cye ubwo mu kanya turaza kumuhamagara undi utwandikiye nawe ni emmanuel byamungu ati ni ukuri mu burundi ah, ha- ibintu bimeze neza bimeze nabi ku byerekeranye n'ihindagurika ry'ibihe mu dutera akamu tubabwire uko byifashe abatumire bacu rero nibutse abatwumva ko ari eh, bwana george nshimirimana ni umukuru w'abadepite batowe mu ntara ya gitega ubu barimo kwegeranya imfashanyo yo guha abangirijwe ibyabo n'imvura Eh, hari kandi bwana mayange hermenegilde ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya gitega bose rero barimo kutuganirira kuri iki kibazo cy'imvura yangije ibintu aho mu ntara ya gitega ariko namwe aho muri hose mushobora kutubwira uko iki kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe n'ingaruka byagize aho iwanyu Ah, bwana george nshimirimana mu gihe aho mugeze murimo mukusanya ibikoresho ibintu mu byo gufashisha cyangwa se ndibwira ko mwatubwira ko hari ibikoresho mwahaye abantu bangirijwe n'imvura hari ibyo kurya mu babonera ko baba batari- batakiri mu byabo nk'abo bari ku gasozi cyangwa se niba n'amazi yaratwaye ibyo bari bafite mu nzu byo byifashe gute ku byerekeranye n'ibiribwa
ibyerekanye ibyerekeye n'ibifungurwa ni ibintu bigoye cyane kuko n'ibyo turonse si iby'iminsi myinshi ni ibyo kubaramira mu minsi mikeya ishoboka Ah, twebwe icyo dukora ubwa mbere ni ukubereka uwo mutima y'uko iby'abashikiye natwe bitubabaje kandi tukagerageza kubaramira mu byo dushoboye ariko ahanini turongera tukabahanura n'abo bitashikiye ko boza barafasha iyo yindi miryango kuko twebwe ibifungurwa dushobora kuronka ari agaceri ari uduharage ari utuvuta ni utw'iminsi mikeya mugabo cyane cyane twongera tugahimiriza ababanyi abagenzi ko bokomeza umutima wo gufashanya kandi n'ukuri barabikora kuko nk'aho twagiye imutaho twasanze hari udufungurwa bariko barafungurwa bahawe n'ababanyi bahawe n'abagenzi ni nako kamo duteye n'uwo muntu wese yumva afise umutima w'ikigongwe eh, wo gufasha eh, yogira icyo ashikirije kugira ngo agarukire kuri abo bene gihugu bari mu ngorane zidasanzwe Mm.
ariko cyane cyane twebwe icyo dushima muri iki gihe tubona ko amahoro n'umutekano bisasagaye mu ntara ni uko abanyagihugu nabo bafashanya bagakundana bagaheza bagasangira utwo bafise uwashikiwe n'ingorane aka- agatabagwa n'uwizi ngorane zitarashikira kuko uno munsi byashikiye ubu ejo bizoshikira n'uwundi Mm, urukundo bufatanye hagati ya bose birakenewe kugira ngo babashe kuva mu bibazo barimo Ah, naho se iby'ibikoresho murabona bizaba bihagije hagati aha ngaha kugira ngo mubashe gufasha abo bose ko imvura sinzi niba yari yahagarara cyangwa se n'ibigikomeza
Eh, in- ingorane iri aho nyene kuko uko biri ko biraba muri ayo makomine niko bizoba no mu yandi makomine akurikira nk'ubu ubu turashobora gusiga isafuriya ku muryango tukabasigira ibase eh, canke indobo tukabasigira nk'ibikombe nka bitatu mu muryango tukabasigira nk'udusahani nka dutatu eh, kugira ngo ubuzima bubandanye icyo dukora ni ukugira ngo ubuzima bubandanye kuko urumva nk'aho twaciye muri komine mutaho twasanze uruzi rwaraduze mu mihana eh, gushika aho rwinjira mu mazu amazu yose agasenyuka n'ibiriyo byose bigatwarwa Ah, nk'aho byumvikana ko hari nk'umuryango usanga ata kintu na kimwe usigaranye mu nzu kuko uruzi ruba rwatwaye byose nicyo gituma rero twebwe icyo dukora ni ukugira gusa ubuzima bubi burabandanya abantu ntibihebure kuko urumva nk'ahantu uruzi rwatwaye ibiri mu nzu udusahani udukombe eh, udusafuriya bikabyumvikana ko uwo muryango ukenewe utwangombwa kugira ngo ube urabaho nibyo rero twebwe turi ko turakora muri iki gihe birababaje urumva imfashanyo mutanga ni igihe gitoya hanyuma se ko muvuga ngo imvura yagiye- yaragiye ikajya mu nzu amazi uh, uruzi rwagiye rukagera mu nzu rugatwara ibintu ni iki- ku byerekeranye n'amagara y'abantu hari abantu babashije ku- ku- ku- kurusimbuka hari abo byahitanye mu- mugereranyije byabaye iyo mvura y- uruzi rwazamutse nijoro cyangwa se ni ni ni igihe bari baryamye nta bantu byaba byarahitanye muri kino gihe
oya imana yarakinze nk'aho uruzi rwaduze rukamena rukajya no mu mihana hari ku murango urumva rero byaza abantu babona eh, babonye uruzi rutera rwegereza imihana barimwo bose baca bavaho bagahunga aho rero imana ishimwe nta n'umwe yashoboye kuhasiga ubuzima cyangwa ngo akomereke Eh, mu by'ukuri cyari kimeze nk'ikiza abantu barahunze barareka nyine urwo ruzi rurinjira ruravogera mu mazu rurabomora ruheza rurabandanya ruratwara ibirimo byose mugabo abantu bararokotse Mm, imana ishimwe nk'uko bivuga kuko reka dusubire ku murongo wa telefone twumve na ferdina uranyumva ferdina turi kumwe reka tube dufashe erike erike wowe uranyumva
ndawumva Ye, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo ku batumire bacu
Eh, na- nari na- sinari numvise neza aho mwatumiye Eh, abo twatumiye dufite depite eh, george nshimirimana ni umukuru w'abadepite batowe mu ntara ya gitega ubu barimo kwegeranya imfashanyo yo gufasha abantu bangirijwe n'imvura muri iyo ntara ya gitega dufite kandi bwana mayange hermenegilde ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi aho mu ntara ya gitega nyine yaguyemo imvura nyinshi ikangiza byinshi ikabuza n'abahinzi guhinga igihingwa cy'umuceri bari bamaze igihe baratangiye kandi bateganyaga kurangiza muri ino minsi
Eh, yego murakoze Eh, mu bisanzwe ugiye kubiraba neza eh, usanga ibintu ibi- ibirere bi- bihindagurika uko umwaka utashe uko umwaka utashe Eh, hanyuma ukaraba kandi ibyangirika ibintu eh, bihononekariye ugasanga ari byinshi cyane bigatuma umuntu anibaza nko mu myaka cumi iri imbere ingene ibintu bizoba bimeze ibyo Eh, byose rero eh, ahanini jewe icyo mbona biva ko biva ku ku kudasonera ibidukikije konona guca ibiti batabisubiriza eh, kudaca imiserege mugabo kandi ugiye kubiraba ku ku isi yose au niveau arshera international usanga abantu bonona ibirere cyane ari bijya bihugu bya rutura mu by'ubutunzi ya- bifite amahinguriro menshi ibyo biporiwa cyane gusumba n'ibindi ugasanga ibi bihugu byo- bikennye byo muri afurika aribyo biriko birishura eh, birishura izo ngaruka Mm. twizere ko iriya nama baherutse gukorera mu burayi n'ibyemezo bafashe bishobora kuzagira icyo bifashaho Eh, urakoze cyane rero erike kuri iki gitekerezo cyawe reka dufate na chris Mm. chris wowe uranyumva chris ku murongo wa telefone turi kumwe Eh, reka noneho du- he- tu- tube duhaye umwanya bwana mayange hermenegilde ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya gitega muri iyi minsi iri imbere icyo musaba abaturage gukora mwatubwiye ko mubabwira guhinga ibihingwa byo mu eh, mu kinyarwanda tubyita ibihingwa byo ku musozi atari mu mu mazi ubu muri kino gihe noneho bategereje nyine ikindi kintu bakora uretse ugu- guhinga ibyo bihingwa ni iki
ego u- naho ibintu tuvuga ibiruhuko aho ntufite telefo- eh, radiyo iruhande rwawe
nari yabwiye oya hari hari ikibazo kuri telefoni yawe
yumvikana Eh, ubu ubu noneho turimo kukumva
eh, nari mvuze nti iyo Mm, oya nta- ni agomba kuba ari radiyo yi- yi- mwayizimya
icyenda baba bayifise Ba- bari hanze harimo kuzamo ibintu bi Eh, ingenda baba bahize bari nabari mu rugo ihonze ndabwe ubu keretse iyo ikuri hafi reka tube tu- bayizimije eh, ubu noneho turumva ndumva twumvikana
ego Eh, ye ubwo ubwo noneho n- nagira ngo ubwo mu- mutubwire nyine uko mu- mubona abahinzi muri kino gihe aho bari muba- muragenda mukabasura mukabaha inama mukabahumuriza mubigenza gute n'amatangazo mutanga mubigenda gute kugira ngo mubafashe mubafate mu mugongo muri ibi bihe bikomeye baba barimo
Oh, abari- aba- aba- aba- aba- abarimyi borozi bahuye n'ivyo bibazo turagerageza kubasanga turi mu makomine mu mitumba kugira ngo natwe abayobozi twibonere ibibazo ukuntu byagenze muri icyo gihe rero turaheza tukaganira tukabaha impanuro tukabahumuriza tukababwira inyifato bategerezwa kugira mu bihe n'ibyo yuko batoca bihu- bi- bihebura ahubwo ko ari ugukomeza ingufu kugira ngo ibiba byase na cyane cyane mu gice cy'umwonga baheze baje hamwe barime ibindi biterwa bishobora kubasahiriza muri icyo gihe bari barindiriye umwimbu uzova mu mwonga ariko rero naho ndabivuga gutyo imyonga yose hariho imyonga bigendeka itatwawe ni imyonga imwe imwe yumvikana yuko muri icyo gihe n'ababa bafite ibifungurwa nk'uko umushingamateka yamaze kubishyikiriza baraheza bagasabikanya ibiba bihari ibyo biramaze kugaragara amakomine bahuye n'ibyo bibazo yuko basabikanya ibifungurwa Mm. hari ibifungurwa se nka pamu iri- iri- iriya porogaramu ishinzwe ibiribwa ku isi ya oni iba igenera nk'abantu mu gihe bagize ibibazo nk'ibyo ngibyo hari ibyo mujya mubona mu burundi
ego ni pamu mu burundi irahakorera no mu ntara ya gitega isanzwe ikorera Eh, mu nama yabaye nyine muri iyi minsi eh, pamu yaratumenyesheje yuko iriko iragerageza kuraba ukuntu yo- yoshobora kugarukira kuri abo eh, na cyane cyane biciye mu mugwi w'inama igize intara icyo bita umugwi ujejwe gukurikirana eh, ibintu bijyanye n'impanuka ku rwego rw'intara amanama rero yarabaye ariko araba ku buryo haba ariko kwingunganya na pamu irimo nyene kugira bashobore kugarukira kuri abo benegihugu Mm. Ye, reka twongere dusubire ku murongo wa telefone tu- Chris wari uriho mu kanya ndumva yagarutse Chris uranyumva noneho
ubu ndabumva Eh, iri jambo ni iryawe igitekerezo cyangwa se ikibazo ku batumire bacu
bwa mbere ndabaramutsa Eh, komera Ca- bwa mbere nkavuga akantu nk'iki nk'ibitekerezo nkavuga nti imfashanyo ntibabahe kuko baba bagowe uciwe ko n'ibizi- n'ibiziza by'imvura nta kundi baba bagira ahubwo ari agafashanyo ntibabongereza ubwo nkavuga nti leta ikwiye gukomeza ingamba zikaze kuko naho botera ibi- ibiti birenga miliyoni n'imiliyoni baharuye ibicanwa ku munsi kuko abarundi turabyikora ko ku makara udacana amakara acana inkwi kandi ibyo nkwi cyangwa ayo makara aza- avamwo ibyo biti nyine avuga nti leta yuraba uburyo bwo gukingira n'ibiti biba- biba byatewe nkaca mvuga nti ntibirirwe tujye tubarindira ko ibintu bibanza kononekara mu gufasha ahubwo haba hakwiye ni n'izindi ngamba nyine zo gukinga ibiti ibi kuko hariho ahantu usanga haba hibonekeza ukabona yuko ko hata- icyo hazobyara aramarira ku barundi nkaha bo- ahantu- ehe naho i bujumbura hariho ahantu aha ku mugoboka ahantu hari ibimanga uhabonye ukaraba ahantu ikimanga kigarukira n'inzu z'abantu uriyumvira nonaha umwanya n'umwanya bashobora gusanga baguye muri ntahangwa ahubwo leta ibikwiye kugira aba hantu bibaye ngombwa ikaza iki- ikingira abanyagihugu ika- bibaye ngombwa no kubimura bakabajyana ahandi kuko uba ubona neza yuko ataburaro cyangwa uburamuko mu minsi mikeyi bo nkaca ndangiza rero nshimira cyane abanyakubahwa baje kugira icyo bashikirije ngaha abo ba honorable baje no mu zindi ntara kuko ari umushingamateka atobona ntagarukira mu ntara imwe atorewe igihugu bareba ahandi ku buryo ibyashyitse igitega cyangwa ahandi bitoza bishika ahandi murakoze ndagushimiye cyane Chris kuri iki gitekerezo cyawe ubwo mu kanya turaza kubaza umushingamateka george nshimirimana na bwana mayange hermenegilde icyo bagira inama aho abaturage nk'abatuye ahantu hashobora kuba eh, ha- bahura n'impanuka eh, nk'ibyo Chris avuga ati abantu bari bakwiye kurindwa Eh, tujye noneho muri australia eh, diyodone uranyumva
ndakumva ndagushimiye cyane kuba rwose uduhamagariye kure cyane ukaba ukurikiye radiyo ijwi rya amerika ijambo ni iryawe
murakoze cyane ubundi turabakurikira cyane ku buryo bwa interinete yego nabanye namwe kuva mutangura icyo kiganiro nuko nuko ni none byiza nifuje kumbure kugira icyo nobaza n'icyo noterera Mm, biradushimije kuba tubashije kuhamagara kuko abaduhamaga- abaduhaye amatelefoni ni benshi ariko rwose ntabwo tubasha kubageraho mwese mujye mutwiseguraho ariko kuba watangiye ikiganiro ukaba ubonye umwanya natwe biradufashije
yego mwe murakoze cyane rero icyumviro cyanje cya mbere
telefone iracitse ah, ubwo tubabarire ubwo turaza kongera tuguhamagare Eh, n- noneho reka noneho mbaze bwana ah, george nshimirimana Ah, mu kanya twari tuvuze ibi- ibi byo gukingira abanyagihugu nk'abatuye ahantu hari imisozi yambaye ubusa idafite amashyamba bishobora ku imyuzure ishobora gutwara abantu cyangwa se abatuye ahandi hantu nk'uko Chris yabivugaga mu kanya mubagira inama gute bwana nshimirimana
Eh, inama twabagira ubwa mbere eh, ni uko bokurikiza iyi porogaramu yo gukingira isi eh, mu gutera ibiti icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri eh, ni ukubandanya uyu mugambi nyine wo guca imikobeko nk'uko eh, twebwe twabifashe ingendo ngaha mu ntara ya gitega kuko eh, iyo imvura ibaye nyinshi amazi akaza ari menshi ku misozi agatemba ata- atakiyahagarika bica byumvikana ko n'ibiterwa biri hejuru ku misozi byose biratwagwa eh, ndetse eh, n'uduse tuba turi mu mi- mu mirima twose tugaherera mu myonga eh, na cyane cyane eh, icyo nicyo turi ko turigisha abenegihugu eh, bagire u- ivyabo iyo ngendo eh, yo gukingira ibidukikije bakurikize izi mpanuro abagoronome bariko barabaha eh, bakurikize izi mpanuro eh, abajejwe intwaro bariko baratanga kuko nk'uko nabibabariye tugitangura iki kiganiro ubu twebwe mu ntara ya gitega eh, nyakubahwa amatari yarashizeho umugwi eh, uriko uratanga inyigisho mu makomine yose harimwo abajejwe umutekano harimwo abagoronome harimwo eka abantu basanzwe bari mu buzi butandukanye harimwo abatowe eh, n'abandi bose bafite icyo bo- bofasha kuko biboneka neza ko iki kintu cyo gukingira i- isi ndimwa gukingira ibidukikije eh, kurinda impanuka ari ikintu kinini yagikwiye gushyirwa imbere Eh, kuko ibihungabanya umutekano n'ibitera umutekano muke twamaze kubona ko atari intambara gusa Mm.
eh, no kudakingira ibidukikije biratera umutekano muke nk'uko tubibona Mm.
abantu iyo bahunze bakava mu zabo bagatuna hirya no hino mu mashamba si intambara iriko irabirukana ni umwuzurira babuze aho baba Mm.
birumvikana rero ko navyo nyene bitera umutekano muke Mhm. reka dusubire kuri telefone u- uh, muri australia diyodone ndizera ko noneho twumva telefone zari zidutengushye diyodone ijambo ni iryawe
yego mwe murakoze cyane Eh, jewe icyumviro nari nagombye guterera cari ico kijanye n'urwo rugomero rwabomotse numvise ko rwubatswe mu mirongo irindwi n'umunani nca numva ko umengo rwubatswe kuri perezida bagaza noneho tunafise n'abandi bakuru b'igihugu benshi badufashije kuyobora uburundi ariko ntaco umengo baterereye kuri ivyo ariko hanini si ico ngomba kuvugaho ngomba Eh, muri make muri kubaza make ku- Mm.
ku bijyanye n'ukuntu bazohava bashobora gufasha abanyagihugu ngo bashobore gukingira ibyo biti kuko mu gihe bokoresha umuyaga nkuba ndumva umengo ari wo batekaho cyangwa bagakoresha ibindi bintu ibiti nabyo byogira akoyoko ko kubaho bigakingira izo nkukura Mm. Eh, Eh, ariko iki- ikibazo nacyo ngomba kubaza ni vuba vuba ikijanye yego n'aba ba- bategetsi mwatumiye Mm.
biteguye gute gufasha abo banyagihugu ku bijyanye n'uburaro ko numva bago bashoboye kubafasha ku bijyanye n'ibyo kurya uburaro ho biteguye gute kubafasha Eh, bavuze ko barimo kugerageza gushakisha uburyo babonera aho kuba n'ibyo kurya mbabarire eh, ubu gihe kira- kir- kiradushiranye akari- gahe niko twari dufite muri aka kanya buriya tuzongera tugaruke kuri iki kibazo ni ikibazo kirekire kidashira uyu munsi cyangwa ejo ndabashimiye cyane ko mwateze amatwi mwari kumwe na Eugenia Mukankusi hamwe na ah, Innocent Kimenyi ku buhanga bw'ibyuma mugire ibihe byiza